Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika igiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda maramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa mbere itariki zitandatu y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka wa bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederike nkundikije mu gihugu c'u Burundi ugiye kuraba ibikorwa vyinshi usanga bariko bakoreshwa biriko bikorwa n'urwaruka nibo twabona keshi keshi abariko barabakoresha bobo barabosha hama baba bafise uburyo bo baba bafise kumbure n'ibindi bintu hama iyo habaye ingorane kanaka bobo barihungira uyu ni nzohabonayo filibert umurundi ari mu nama iriko irahuza urwaruka amajana icenda rwavuye mu bihugu cumi na bitanu ruriko ruhabwa inyigisho zo gukunda igihugu nzohabonayo arongoye rimwe mu mashyirahamwe y'urwaruka mu burundi yitaho iterambere inkuru ca kimwe n'inkuru yerekeye urugendo rw'intumwa idasanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu mu burundi michel cavando tubazirira ko mu kanya kari imbere ariko iyi imbere yaho reka dutega amatwi umugenzi wacu aloise bigirimana yaduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwaramutereza aloise umwanya ni wawe
baramutse Frediane uh, Frederike murambabarira tuyahere muyavugwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu mirongo ibiri na batandatu barapfuye abandi barenga mirongo ibiri barakomereka ni nyuma yaho barasiwe n'umugabo abasanze mu rusengero hafi y'igisagara ca San Antonio ni muri leta ya Texas kuri uyu w'Imana uwo yarashe nawe nyene yarishwe kandi catumye akora iryo bara ntikiramenyekana ibiro vy'imyamiramabi vya FBI hamwe n'abajejwe kuzimya imiriro bari mu mato bari mu matohoza mu gisagara ca Sutherland Springs aho vyabereye ni ku birometero mirongo itanu uva i San Antonio Perezida Donald Trump yatangaje ku muhingamo kuri w'Imana ko ariko arakurikiranira hafi ivyabaye ahari mu Buyapani mu rugendo arimwo muri Aziya yasabye abanyamerika gusengera abashikiwe n'ubwo bwicanyi abategetsi muri Texas ntibaramenya neza ibiranga uwo mugabo ariko ibimenyesha makuru vyo muri Amerika bitangaza ko yitwa Devin Kelly ni umugabo w'imyaka mirongo ibiri n'itanu gatandatu yirukanywe mu gisirikare ca Amerika kirwanira mu kirere ikirangamisi c'amatora y'umukuru w'igihugu cari kimaze igihe kitari gito kirindiriwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri w'imana caratangajwe komisiyo y'amatora yatangaje ko ayo matora azoba ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ayo matora yarategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko umurwi w'igihugu ujejwe kuyatunganya wavuze ko bidashoboka muri ico kiringo bivanye n'intambara ibera mu ntara ya Kasayi itorohereza iyandikwa ry'abazotora Perezida Joseph Kabila yaranse kuva ku butegetsi naho ikiringo ciwe kigira kabiri ari naco ca nyuma carangiye umwaka uheze mu nyuma komisiyo y'amatora yavuze ko ata matora ashoboka imbere y'umwaka wa 2019 mu rugendo aherukamwo muri Kongo Nikki Haley ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri ONU yasabye ko amatora abwirizwa gutunganywa mu mwaka wa 2018 ataruka ico gihugu nikizoronka imfashanyo y'amakungu mu itunganya ryayo matora kuri ayo makuru nyene abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahakanye ico kirangamisi c'amatora catangajwe n'umurwi ujejwe gutunganya ayo matora aho bagaca basaba perezida Joseph Kabila kuva ku butegetsi mu mpera z'uyu mwaka umuvugizi w'umugambwe IDPS utavuga rumwe n'ubutegetsi Augustin Kabuya yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP kwico bazi ari uko Kabila ava ku butegetsi ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umutambakanyi umutambakanyi wa perezida Robert Mugabe umukuru w'igihugu ca Zimbabwe yatangaje kuri uyimana ko yiteguye gusubirira umugabo wiwe ku butegetsi Grace Mugabe yagize ati ngira ijambo nshikirije Mugabe ukwiye kundeka ngasubirira nkagusubirira yabivugiye imbere y'ibihumbi by'abantu bari bakoraniye kuri stade ku murwa mukuru Harare Perezida Mugabe kuwa gatandatu yavuze ko ashobora gukura mu mabanga y'icegera c'umukuru w'umugambwe ZANU PF uri ku butegetsi umushingantahe emerson munangagwa abonywa ko ashobora kumusubirira kandi akabera intambamyi umukenyezi w'umukuru w'igihugu grace mugabe w'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko yatangaje ko umugambwe uri ku butegetsi ugiye guhindura amategeko awugenga ushiremwo ko umukenyezi ashobora kuba icegera cy'umukuru mukuru wawo mu gihe ivyo vyoba yoba aronse akaryo ko gusubirira munangagwa akaba anaronse n'inzira yo gusubirira umugabo wiwe mugabe w'imyaka mirongo icenda n'itatu y'amavuko akaba n'umukuru w'igihugu wa mbere ashaje muri afurika akaba amaze imyaka mirongo itatu n'indwi arongoye ico gihugu ngo inzira yonyene izotuma leta z'ubumwe za amerika ishobora kumenya ibirwanisho vya nucleaire korea ya ruguru gifise no kubisambura no kugaba igitero uciye ku butaka ivyo vyashikirijwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa amerika mu rwete bwandikiye ku wa gatandatu abashingamateka bagomba kumenya ibikoresho hamwe n'uburyo bw'amafaranga bikenewe muri iyo ntambara urwo rwandiko kandi ruvuga ko umukenyuro n'uburyo amerika hamwe n'ibindi bihugu bifashanya bikenewe mu kugondoza korea ruguru ari byo vugirwa mu ibanga bavuga kandi ko ibirwanisho vya nucleaire ico gihugu gifise bihanywe bihamwe bihambwe murababarira kure mu kuzimu abashingamateka Ted Delie bo muri leta ya California na Ruben Corrego nibo batangaza ayo makuru bompi n'abademokrate basavye ko bashikirizwa ayo makuru kuri iyo ntambara
urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza ibiganiro bihuza abarundi bigiye gusubira gutumwa ko muri tanzania nk'uko byemezwa na michel kafando intumwa idasanzwe ya onu mu burundi kafando atangaje iyo nkuru nyuma y'urugendo rw'indwi rwamushikanye mu burundi aho yabonanye n'abategetsi batari bake hamwe no muri tanzania aho yabonanye n'umwunganirizi mu biganiro by'abarundi benjamin mkapa bemeza ko yishimiye imibonano yagiranye n'abantu batandukanye nk'uko tuyibwirwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza ari i bujumbura mu burundi inyuma y'urugendo rwamushikanye i bujumbura ku munsi w'imana itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kw'icumi guheze michel kafando vyari vyitezwe kwa ikiganiro yamenyesha amakuru kuri uyu w'imana nubwo atariko vyagenze yasohoye itangazo ribagenewe muri ryamenyesha imibonano itandukanye yahawe canke yatanze kafanda avuga ko iruhande y'abaserukira ibisata vya onu amwe mu mashirahamwe n'ibihugu bifasha uburundi n'abarundi bamwe bamwe yabonanye kandi na ale menyamitwe umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu baganira ku migenderanire ya onu na leta y'uburundi muri rusangi yongera ahura n'umuhuza w'abarundi eduard nduwimana uwo baganiriye ku vyerekeye ibiganiro bihuza abarundi ivyo biganiro ni navyo vyatumye kafanda afata indege imujana dar es salaam muri tanzania ku itariki ya gatatu ku kwezi aja kuganira na mukapa umuhuza mu matati y'abarundi n'atavuga amatariki kanuni bumvikanyeko yemeza ko bahurije ku kirangamisi gishasha co gusubira gutuma kabegwa n'amatati y'abarundi kugira ngo baje kuganirira iyo arusha intumwa idasanzwe ya onu isigura ko yashimiye mukapa ku twigoro twiwe two gushikana ibiganiro ku musozo anamwemerera ko onu izokwama imufata mu mugongo amwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu avuga ko yanejerejwe n'urugendo rwa kafando n'ahatayakiriye metre jean marie nduwimana arongoye urunani pisque burundi arimo bayatwara ahamagarira abantu bose gutahura ko abarundi ubwabo aribo bategerezwa gutorera umuti ibibazo by'igihugu cabo tamugwi n'umwe yaba umuganga utwara yaba amashirahamwe ari mu gihugu yaba imigambwe itandukanye twese twemera kandi tugatahura neza yuko ineza y'abarundi ari ukuyaga kuri kina kiriya kandi ineza y'abarundi izova mu maboko y'abarundi ama munyamahanga nawe amashirahamwe mpuzamakungu ibigo mpuzamakungu nabyo bikadushikira ku ntambwe y'iwacu nk'uko natwe dushoboye kuko twarikukiye kandi turigenga intumwa yawo ni kafanu dusaba ko yobwira umuhuza agahereza ibyo biganiro maze abarundi ngaha ku kivi muri sendeyi barahije gutanga ibyifuzo vyabo hariho umugwi uri ku kive ujejwe inyanyanyo biguza shingiro ubandanye nyabona hama twese abarundi mu bice bitandukanye dufite ico duterera tugiterere maze dusimbize dutegura amatora y'umwaka w'ibihumbi mirongo ibiri kugira ngo tuyajemwo twese ata n'umwe yidoga canke avuga ngo arakomuriwe muri kina kiriya n'uwimana anasanga ata muntu n'umwe akwiye kwiyumvira gukoresha inguvu mu gukemura ibibazo ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ryaravuze riti mu gihe amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu kategurwa bama basaba abarundi kwama bubahiriza amategeko atandukanye agenga igihugu ni kuvuga yuko abarundi bose imice yose imigambwe yose amashirahamwe kubahiriza amategeko y'igihugu niwo mushinge w'iterambere niwo mushinge wo kubaka igihugu rero ico usaba ivyo bigo mpuzamakungu vya rutura bimwe bimwe nuko bishigikira abarundi mu nzira y'amategeko mu buryo abarundi bonyene ari bo bonyene bategerezwa kubaka igihugu cabo naho nsaba eh, ibihugu bimwe bimwe n'amashirahamwe amwe mpuzamakungu hama kubijanye n'abanyamigambwe bamwe bamwe n'amashirahamwe amwe amwe twebwe turimwo dusaba ko duterera intererano yacu dukoresheje urupfasoni dukoresheje inzira y'amahoro inzira y'ibiganiro ikidashoboka ikidakunda tukakiganirako mugabo icitwa ingufu ntigikunda ntibishoboka kuva genwa ku bintumwa yabo nidasanzwe mu gihugu c'u Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Michel Kafando ibaye inshuro ya kabiri agendera ico gihugu ku itariki ya 20 ku kwezi vyitezwe kwaja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano i New York gutanga raporo ivuga ko yasanze ibintu vyifashe Eroge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika urwaruka rurenga amajana icenda ruturuka mu bihugu cumi na bitanu harimo ivyo muri afurika y'ubuseruko ruriko rurahabwa inyigisho zo gukunda igihugu no kutagaya ubuzi buto buto kugira ngo rwirinde gukoreshwa n'abanyapolitike mu njyane n'intambara izo nyigisho ziriko zibera i arusha zitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu unesco ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre cavere niyo nkuru ari i arusha mu gihugu ca tanzania nzohabonimana filibert umurundi yaserukiye ishyirahamwe ryitaho iterambere rimwe mu mashyirahamwe y'urwaruka avuga ko abakiri bato badaciye ubwenge ngo bankwiye gukoreshwa n'abanyepolitike inyuma y'intoreka basanga aribo bahagirira ingorane nyinshi atanga akarorero k'imyerekano yabaye mu gihugu ciwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yahitanye urwaruka rutari ruke urundi rugafungwa mu gihugu cy'u Burundi ugiye kuraba ibikorwa byinshi usanga bariko bakoreshwa biriko bikorwa n'urwaruka nibo twabona keshi keshi abariko barabakoresha bobo barabosha hama baba bafise uburyo bo baba bafise kumbure n'ibindi bintu hama na mugenzi we aturuka mu gihugu ca kenya n'ubu kikirimwo imigumuko kubera amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'ukwezi guheze niko abibona yemeza ko urwaruka arirwo ruriko rurakoreshwa ku mpande zose kubera amaronko ile kitu ambayo inawafanya sana waingie ama watumike sana kijya kintu gituma twiruka inyuma y'abanyepolitike ni ugukunda amahera nta kindi hamwe no kubura icyo umuntu akora womenga nibo batubeshejeho kandi abanyepolitike barazi aho turwaye n'ubu iwacu abari mu mabarabara n'urwaruka ako kantu rero batwemerera dukwiye kukanka wataweza kuwa nguso ya amani kwa kukataa kile kitu kidogo ambayo wanapatiwa ubu mwigeme nawe rezerine mashaka aturuka mu gihugu cya afurika y'epfo ati yamugwaruka rwagira urunani rw'intamenwa rwagwanya ubukene butuma abanyepolitike babakoresha inclusivity and working together it's more powerful gukorera hamwe no kugira urunani ni ingufu zidasanzwe abanyepolitike baraza bakagenda hakaza n'abandi ariko urwaruka rubwirizwa kuba umushinge w'amahoro rugakora kuko abanyepolitike baduhendesha utuntu tutaja ntituze ngo ntora nzoguha ibi n'ibi ariko mu nyuma ntitubihabwe kandi ubushonje nta mahoro aharanira there's no peace when you're hungry umwe mu rwaruka rwo muri tanzania nawe ahamagarira urwaruka basa n'abanganya imyaka kudakengera akazi na kamwe mu gihe gatanga inyungu U- ukishakuwa na kazi mtu hawezi akaja kukurubuni uwo mwigeme yarahejeje kaminuza ari kumwe na bagenzi we bakora akazi ko gutoragura amacupa yakoreshejwe maze bakayasiga amarangi bakayacapako n'ibishusho bitandukanye hanyuma bakayagurisha nk'utuganuke yemeza ko akibitangura abantu bamutwenga kuko ari akazi kaboneka nk'agaciriritse ariko kubu gashobora kumuha inyungu y'ibihumbi mirongo itanu ku ndwi nayo arenga ibihumbi mirongo itandatu y'amarundi na nzobonimana filibert na wene amaze kubona ibyo yize muri kaminuza y'u Burundi byerekeye kahise atakazi bimuhaye we na bagenzi we baciye batangura kuja hamwe badandaza ibirato na wene avuga ko bisa n'ibigayitse ariko ko bitunze imiryango myinshi izo nyigisho z'urwaruka rurenga amajana icenda rwo mu bihugu cumi na bitanu vya afurika y'ubuseruko na afurika y'amajepfo zatunganijwe n'ishami mpuzamakungu ryitaye imico unesco intumbero ni uko urwaruka rutanga akazi aho kwama ruteza amaboko pye clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya amerika
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamananira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'amakuru yerekeye siporo mu burundi no mu rwanda ayo makuru ya siporo tuyatanguriye mu rwanda aho mugenzi wacu jean claude munyandira atubwira ku vyerekeye urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje umurwi w'igihugu cy'u rwanda hamwe n'umurwi w'igihugu cya etiyopiya mu rukino rw'amahirwe ya nyuma yo kwitabira ihiganwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru tumutege amatwi mu mupira w'amaguru ejo ku cyumweru adis abeba muri etiyopiya habereye umukino wahuje ikipe y'igihugu ya etiyopiya n'ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi muri uyu mukino w'amahirwe ya nyuma yo guhatanira uburenganzira bwo kwerekeza mu cyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya shani mu bibiri cumi n'umunani u rwanda rwatsinze etiyopiya ibitego bitatu kuri bibiri ibitego by'u rwanda byatsinzwe na eric rutanga muhagira hakizimana ndetse na christophe biramahire umukino wo kwishyura uzabera hano i kigali kuri iki cyumweru tariki ya cumi na kabiri muri uku kwezi kwa cumi na kumwe u rwanda ruramutse rukuyemo etiyopiya rwaba rugiye gukina imikino ya nyuma ya shani ku nshuro ya gatatu icyiciro cya nyuma cy'iri rushanwa rihuza amakipe y'ibihugu bya afurika ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'iwabo kizabera muri maroke mu ntangiriro z'umwaka utaha mu bibiri na cumi n'umunani tunyarukiye mu mukino wa tenisi ejo bundi kuwa gatandatu mu rwanda harangiye irushanwa ryiswe rwanda open circuit ryatewe inkunga na banki ya kigali beka mu bagabo wabaye wa mbere ni isimayeli cangawa muzayi w'umunyakenya watsinze umugande duncan mugabe ku mukino wa nyuma mu cyiciro cy'abagore igikombe cyatwawe na shufa cangawa w'umunyakenyakazi yatsinze kuri finale umurundikazi aisha niyo nkuru kasimu ntageruka perezida wa federasiyo y'umukino wa tenisi mu rwanda avuga ko hari ibigomba gukorwa kugira ngo imidari ireke gukomeza kwiharirwa n'abanyamahanga murakoze nk'uko nari maze kubivuga mu kanya irushanwa rirasojwe abanyakenya bihariye imidari nta kindi twakuyemo ni ukuvuga ko tugomba gusubira inyuma tukisubiraho tugakora imyitozo myinshi kugira ngo natwe ubutaha tuzashobore gutsinda nta kindi gituma abantu batsinda batsinda kubera imyitozo kugira umwete nicyo kintu icyangombwa kiba gikenewe kugira ngo natwe dutsinde kandi nuba abakinnyi benshi twaganiriye icyo cyizere kirahari ngira mwabonye na juniors dufite ko ari benshi umwaka utaha muzabona abakinnyi beza cyane umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu rwanda kandi aratubwira n'izindi gahunda z'amarushanwa ziteganyijwe mu minsi iri imbere ku bakunzi ba tenisi mu rwanda icya mbere na mbere icyo ndi bukore ni ugushimira abanyarwanda kuko ngira ngo nawe mwabyiboneye twari dufite abantu barenga magana abiri magana atatu buri munsi baba baranga hano murabona abantu bahari ndabashimira cyane ko baje kudutera inkunga burya iyo habayeho visibility bituma na sponsazi bagira umwete wo kuyoboka tenisi kandi abenshi twashoboye kuvugana bambwiye ko byagenze neza kandi abanyarwanda ntabwo tujya tubeshya nabo ujya tuvugisha ukuri babyishimiye babonye umukino uryoshye uryoheye ku maso nkaba numva mbizeza ko mu mwaka utaha bazabona amarushanwa akomeye cyane meza icyo nababwira ni uko dufite ITF yaduhaye icyizere baduhaye irushanwa rya under 18 ni international tournament nayo izatarakitinga abana bari hasi y'imyaka cumi n'umunani tuzaba tubifite mu mwaka utaha iryo ni irya mbere navuga ayandi ni local tournaments ndetse dufite n'icyizere nubwo nta nemerwa kubivuga neza yuko tuza u rwanda rufite icyizere yuko nitwe tuzahositinga egm ya tenisi yo muri afurika bishobotse neza yuko na perezida wa itf azaba hari egm izaba hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu icyagaragaye kitari gisanzwe muri irushanwa rya tenisi ni imikino y'abafite ubumuga bakina bicaye mu tugare yari claude munyandinda i kigali ubu naho dukubitire mu burundi aho umurwi nserukiragihugu w'abarundikazi umupira w'amaguru batarenze imyaka mirongo itatu batsinze umurwi wa afurika y'epfo ibitsindo bibiri ku busa urwo rukino rwo kurondera imirwi izoja mu nkino za nyuma z'igikombe c'isi i paris mu bufaransa rwabereye i bujumbura nk'uko mugenzi wacu evariste nzikobanyanka abitubwira mu mpera z'indwi twari turangije hatunganijwe mu mupira w'amaboko basketball mu gisagara ca bujumbura inkino zo guhiganirwa igikombe c'umukuru w'igihugu c'uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abagabo new star watsinze muzinga ku manota mirongo itanu n'icenda kuri mirongo itanu na rimwe kerne watsinze ambassados ku manota mirongo irindwi n'atandatu kuri mirongo itatu n'atanu kuri wimana jimukana watsinze dinamo ku manota mirongo itanu n'atandatu kuri mirongo ine n'umunani urunani nagwo rwatsinze rumuri mirongo itanu n'icenda kuri mirongo ine n'atanu ku ruhande rw'abigeme egre noire w'imakamba watsinze rumuri ku manota mirongo itanu n'ane kuri mirongo ine n'umunani mu mupira w'amaguru naho ihiganwa mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu yari rigeze ku munsi wa cumi kuri wa gatandatu habaye inkino zibiri kuri stade rukundi ngozi ngozi city wo muri iyo ntara watsinze leliere w'ibujumbura igitsindo kimwe ku busa kuri stade umuco imuyinga olympic star wo muri iyo ntara watsinze flambo doreste wo mu ruyigi ibitsindo bitatu kuri kimwe kuri wimana igihe cy'isaha umunani kuri stade prince rwigwa gasore umugwi interstar watanguye nabi higanwa waratahukanye insinzi ya kimwe ku busa bwa les jeunes athletique imigwi yose yo mu gisagara ca bujumbura umumenyereza w'uwo murwi yagaragaje umunezero inyuma y'urwo rukino robert bimenyimana avuga ko we nabo bafashanya gutegura umurwi bagiye gukora ibishoboka kugira ugume uhagaze neza ndibazanye twagize presezo imigwi myinshi yaragize presezo tweke ikintu catugoye nico burya kugira utore ekipe uronke nka ekipe de base ugishika muri champion twashikiye muri championa ntitwaronse umwanya wo kwitegura ntitwaronse umwanya wo kugira uko ubona abakinyi nyene bakina Ura- urashobora kwihenda ugatanguza uyu umwe we- umwemera yuko amaze iminsi akina mu kicaro ca mbere ugaca usanga nivo ye yaramanutse ugasanga ahubwo bya wanse akiri mutoya niwe akomeye rero uko inkino zagiye ziraza ngira niho na- niko nagiye ndiga ndiga abakinya ndiga abakinyi ubu nibaza yuko ekipe de base ndibaza maze izi match zitatu murabona ko idahinduka naramaze gutora rero ekipe de base nico kiko iramfasha uno munsi mutsinze umugwi uvuye mu cyicaro cya kabiri wari ufite amaraso ashushe ubu twavuga yuko rero ubu unye muri interstar mugiye kubaranya mutsinda ihina ndibaza byose ni ugusenga ni ugukora ni ugukora cyane kuko ntawe uvuga ngo kwa masinda ko muri football ari ugutsinda kunganya no gutsinda ikikuru ni uko tugira ahantu abakinyi tubumvishe ko bokunda entrenema dukore kuko ntawe turashika urabona ko tukiri inyuma ni kubandanya dukora kugira turabe ko twova mu bibanza turimo iyo mumenyereza umugwi ni igiki musaba abawurongoye ni igiki musaba abakunzi ba interstar kwanza turashimira abaperezida barongeye umugwi wa interstar kuko yaza kuba abandi kenshi umukoca asinzwe nk'imaci zitatu canke zina baca bamwirukana ariko twasinze imaci zitanu barihangana ndabashimira cyane ikindi naco nosaba abakunzi ba interstar nibagaruke nibagaruke bafata mu mugongo bano bana bano bana babuze umuntu yobafata mu mugongo kuko benshi barataye umugwi mugabo vyiza bariko barerekana ko aba bana bashoboye vyiza rero tubahamagare ko bogaruka kudufata mu mugongo abafana burya bakunda intsinzi ntibakunda gutsinda rero usinze rimwe canke kabiri baca bagira morale je nibaza yuko tubona dusenga tukabasabira nabo nyene baronka uburyo bwo kudufashisha n'abakinyi biwanje kandi imana idufashe tuzigame duhamagara kugira tubanaye tugira imimenyerezo neza uno munsi muravye abakinyi mufise murabona ko bashobora guheza ihiganwa bahagaze neza canke mu gice co kwishura faze ruturu muzorondera abandi bakinyi umugwi kwanza nitunana kwizana liste ya 30 je nibaza ko muri faze ruture tuzokwingamwo abakinyi kuko iyo ekipe iguma itsinda n'abakinyi barizana muga niba twaheza fazare turi ahantu heza je nibaza yuko bizoca bidufasha abakinyi bazoca bizana tugira twongereze inguvu bano bana ndabongereza inguvu igihe cy'isaha y'icumi kuri icyo kibuga nyene citiriwe umuganwa wa rudoviko kwa gasore atletico olympique watsinzwe na delta star wo mu gatumba ibitsindo bibiri ku busa kuri stade y'igitega igihe cy'isaha umunani flambo du centre na musongati yose y'igitega yanganije igitsindo kimwe ku kindi igihe cy'isaha y'icumi hatanye mu mitwe egle noire w'imakamba na buja city wo mu gisagara ca bujumbura iyo migwi yanganije igitsindo kimwe ku kindi umunsi wa cumi w'ihiganwa usozerwa kuri uno wa mbere n'urukino rumwe rudende urwo rukino ruza guhuza kuri stade prince rwa gasore lidaridike burundi sport for africa uri mu kibanza ca mbere na vitaro uri mu kibanza ca kane bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika tukiri kandi mu burundi umurwi w'umupira w'amaguru w'intara ya rumonge niwo watahukanye uburenganzira bwo guserukira akarere ku mpanuko ni mu ihiganwa ryitiriwe amahoro no kunywanisha abarundi rigiye kuzohuza imirwi yatsinze iyindi mu ntara zigize uburebure bune bw'uburundi iryo higanwa ryatunganijwe n'ubushikiranganji bujejwe inkino n'imico kama ni inkuru ya mugenzi wacu Chris munezero ari mu burundi
umugwi wa komine muhuta ku ruhande rw'intara ya rumonge hamwe n'umugwi wa komine vugizo ku ruhande rw'intara ya makamba niyo migwi yahiganiwe guserukira akarere k'ubumanuko bw'uburundi akarere kagizwe n'intara za rumonge bururi makamba na rutana stanisirasi songore umuhanuzi mu bushikiranganji bujejwe inkino n'imico kama ati izo nkino zitunganijwe mu gihugu cose kugira zifashe mu biraba amahoro no kunywana izo nkino zabaye umutekano ntangere zituma aba- abakina bubahana mu kwisunga i- amategeko ajejwe inkino urazi ko byari byaheze mu bonse rimwe murebere Burundi muri ico gihe twarabonye ko abantu barabana neza kubera imvo cyangwa ziriya bashoboye guhura bahujwe n'inkino kandi bakaganira bakanywana
ibitsinda ibitsindo bine n'ivy'umugwi waserukiye intara ya Rumonge watahukanye kuri bibiri vya Makamba Nduwimana Ivan Junior kizigenza w'umugwi wa Rumonge amenyesha yuko ashimishwa n'ukugene izo nkino zigenze agashima n'ukugene we n'abandi bakinyi bakiriwe mu ntara ya Makamba yatunganijwemwo izo nkino turaba tunezerejwe cyane n'ibi bikorwa duhejeje kurangiza kuva ke- ejo twaraje tuvuye kure ariko turashika turahura na bene wacu bavuye mu ntara ya bururi abanyamakamba vema n'abavukanye twakinye abakinyi vema biragaragara neza ko nabo nyene bari baje biteguye kuko finale n'urukino deja wategerezwa kuza we ateguye muri rusangi ikintu cyo kwakirwa ni ukuri turagishima cyane byaragaragaye neza ko ari abavukanyi ari intara dusangiye mu gihugu kimwe kuko twaratembeye abo twahura tukaramukanya tugatembera mu mihinga itandukanye Medic niyo kwizigira umunyevugizo yari arongoye umugwi w'intara ya Makamba avuga ko ari iteka kubona barashoboye gushika mu rukino rwa nyuma kubona twashyize muri finale turabishima cyane ahanini tubishimira imana iyo yatumye dushika hano nubwo bitagenze neza nta kundi haburana babiri hagatsinda umwe abanyarumonge icyo twabatekerera nk'impanuro ni uko bogerageza bakagira inguvu cyane cyane hagati wabo naho nyine naho byatunaniye hagati wabo ntihari hahagaze neza bahakosore bagerageze kandi bagwize na disipurine mu kibuga bitegekanijwe ko uyu mugwi w'intara ya Rumonge ari wo uzoserukira intara z'akarere k'umanuko bw'u Burundi ukazohura urwego rw'igihugu n'iyindi migwi izoba yararushije iyindi mu burere bw'ubuseruko uburaruko hamwe n'uburengerazuba Makamba ikimunezero ijwi rya Amerika
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika
imyaka mirongo itatu n'ine irarangiye kuva habaye igitero ku ikambi y'abasirikare b'abamarine b'abanyamerika ku mugwa mukuru w'igihugu ca liban beirut mu birori vyo kwibuka abasirikare b'abanyamerika amajana abiri na mirongo ine n'umwe bishwe bari mu gikorwa co gucungera umutekano muri liban yari igeramiwe n'ingwano muri ico gihe icegera ca perezida wa amerika mike pence yatangaje ko ico gitero yari intango y'ingwano barimwo kuva ico gihe ni ukuvuga urugamba rwo kurwanya iterabwoba ku isi pence avuga ko intambara zahitanye abasirikare b'abanyamerika mu bice bitandukanye vyo ku isi kuva muri libiya gushika muri libani kuva muri nigeria gushika muri afghanistani kuva muri somaliya gushika muri iraq no mu bindi bice icegera ca perezida wa amerika mike pence avuga ko leta ya perezida trump yiyemeje ku vyerekeye gutsinda iterabwoba ry'intagondwa z'abayisilamu atangaza ko hezbollah ari umugwi w'iterabwoba wateguye wongera ushira mu ngiro igitero cakozwe ku nteko z'abanyamerika i beirut mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatatu amenyesha ko ku ntwaro ya perezida trump amerika yongereje inguvu zayo mu kugeramira umugwi hezbollah no gushira imbere y'intaha abayobozi bawo pence avuga ko leta ya perezida trump yatangaje ko izoha impera uzotanga wese amakuru azotuma bamenya ikibanza abategetsi bakomeye babiri b'umugwi hezbollah barimwo bagahagarikwa bakongera bagakubitwa intahe mu gahanga muri bo harimwo fuad shukur ari mu bateguye igitero cakozwe ku ikambi y'abasirikare b'abanyamerika i beirut mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatatu yamara mike pence avuga ko hezbollah ari igikoresho cy'igihugu cyafashe iya mbere mu gushyigikira iterabwoba icyo gihugu naco ngo ni irani pence avuga ko perezida trump yagabishije iran ko batazobandanya kwihanganira ko ibandanya gushyigikira abagira iterabwoba icegera cya perezida wa amerika mike pence avuga ko nk'uko perezida trump abivuga kenshi ikintu ashimikiye ko kurusha ibindi ari umutekano w'abanyamerika amenyesha ko bazogwanya batiziganya iterabwoba ry'intagondwa z'abayisilamu aho rizokwibonekeza hose ivyo ni ukuvuga kandi mu gihugu ca afghanistan aho inteko za amerika zizoguma zigwanya abatereban n'iyindi migwi yose y'iterabwoba gushika ibibazo iyo migwi itera bizimanganijwe leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya guhiga leta ya kisilamu mu buryo itazosubira kugeramira abanyamerika n'ibihugu bicuditse na amerika n'uburyo abanyamerika babayeho icegera ca perezida wa amerika mike pence avuga ko haheze imyaka mirongo itatu n'ine urugamba rwo kurwanya iterabwoba rutanguye amenyesha ko abanyamerika bazobandanya kwerekana ubutwari bwabo muri urwo rugamba atangaza ko batera iteka ukwitanga kwabo ko amerika nk'igihugu biyemeje gutuza iterabwoba mu makungu bayobowe na perezida trump
ibyo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federic bunikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyiza bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifuje amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.